bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri tira cumi n'umunani muri kumwe na joy diane na hazendo ngo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi iminsi yahera twaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi umuvyeyi wamuhamagara akubwira ati jewe ntavyo nzi namusize muhira mu gatondo ngiye ku mirimo nzi ngo aragiye kw'ishure mugabo sinigeze menya ko yasivye
uyu ni madamu mahicu burundi immaculee atanga inyigisho zijanye n'irondoka ry'amagara meza avuga ko ikibazo c'abana batayaga ivy'ubutinyanka n'abavyeyi babo kiko kiratuma hariho n'abasiba ku mashure badasiguye igituma turabigaruka ko handi hato tuza kandi kubabwira uko departema ya amerika ibona ivy'agateka kazina muntu mu karere k'ibiyaga binini mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko george w bush yahoze ari perezida wa leta z'ubumwe za amerika w'imyaka mirongo icenda n'ine y'amavuko yinjiye ibitaro vyo mu gisagara ca houston ku munsi w'imana inyuma y'aho agiriye infection mu maraso ivyo bivugwa n'umuvugizi w'umuryango wiwe bush yatwaye amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'icenda gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yagiye mu bitaro akatari gake muri kahise aho yari afise ibibazo vyo mu mahaha no guhema ni nyuma yaho Barbara Bush yahoze ari umutambukanyi wiwe nawe aheruka kwitaba Imana hari ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kwa kane Barbara na Bush bari babanye imyaka mirongo irindwi n'itatu Barbara akaba yashinguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye igipolisi ca canada cafashe umushoferi yagonze abantu bari ku maguru y'i toronto kuno wa mbere yica abantu icenda akomeretsa abandi cumi na batandatu igipolisi nticatanze ibiranga umushoferi catumye akora ivyo ariko cavuze ko amatohoza ashobora kuba maremare kandi agoye icegera c'umukuru w'igipolisi un yavuze ko hari abatari bake babonye ivyabaye kandi abasaba kuvuga ivyo babonye umushikiranganje wa mbere wa canada justin trudeau yavuze ko umutima wiwe wifatanije n'abashikiwe n'ivyo vyago kandi ashimira abahashitse ubwa mbere kugira ngo batabare abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamenyesha ko perezida joseph kabila ataza kwitaba inama y'iterambere y'ibihugu vyo mu bumanuko bwa afurika sadek igamije kwihweza utwigoro leta irimwo two gutegura amatora no kubungabunga amahoro umutegetsi wa leta ya kongo yabwije rya amerika ko kabila e, atashobora kurungika ashobora kurungika murantunga umushikiranganje wiwe wa mbere bruno chibala muri iyo nama iza kubera i rwanda ku murwa mukuru wa angola ariko ibiro vya perezida ntaco birabivuga ko martin fayulu wo mu runani rassemblement ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe yabwiye ijwi rya amerika ko iyo nama ishobora gusaba kabila gutanga ubutegetsi kugira ngo igihugu gitunganye amatora mu mutekano atamaraso arinze guseseka ishamwe sadek ryaruguruye ibiro mu ndwi iheze kinshasa mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu gihe kiri mu myiteguro y'amatora kandi n'umutekano udashemeye radiyo ijwi amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara duhera mu gihugu c'u rwanda aho ubushikiranganji bushinzwe ivy'ibiza muri ico gihugu buvuga ko abantu cumi n'umunani bahitanywe n'ibiza vyatewe n'imvura yaguye mw'ijoro rya twaraye dusozereye umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana ariko arakurikirana ino nkuru ku buryo burambuye ariko uh, turi kumwe ku murongo wa telefone yaraducitse ariko aragarutse claude amahoro
amahoro amahoro diana Mhm. uravuga ko ari cumi n'umunani bahitanywe n'ivyo bi- n'imvura yarayiguye hari ibindi vyahononekariye
Ah, ntabwo ibyaraye byononekaniye muri iri joro byari byatangazwa kuko ngo bigikusanywa ariko uko biri kose ntabwo habuze kugira ibindi bintu byononekara kubera imvura yaguye ari nyinshi cyane Mhm. Um, had- hama utw- iyo mvura yaguye mu turere twahe abo cumi n'umunani mm, bari abanyagihugu mu turere twahe
Ah, abantu barindwi bapfuye ni abakomoka mu karere ka rurindo naho umunani nabo muri karere ka gasabo naho mu gihe abandi batatu baturuka mu karere ka gatsibo Mhm. ubushikiranganji bujejwe ivyo kuraba ivyo vy'ibiza hari ico buriko burakora kugira ngo ico kibazo gitererwe umuti
Ah, ntabwo ndabasha kuvugana nabo kugeza uyu mwanya ariko um, uko biri kose hari ibiteganywa gukora icyo wenda navuga ni uko ah, aba ngaba cumi n'umunani biyongera ku bandi bagera kuri mirongo itanu n'umwe bapfuye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa kane Ah, mu gihe abandi ijana na mirongo irindwi bakomerekejwe n'ibiza bikomoka ku mvura amazu ma- mirongo itandatu n'ane nayo arasenyuka burundu mu gihe agera ku bihumbi bitatu magana abiri na mirongo inani n'umunani ya- yangiritse ntiyasenyuka yose Ah, hangirika n'ibihingwa biri ku buso bwa hegitari igihumbi magana atanu na mirongo irindwi n'icyenda urakoze cane gose claude ganza munyamagana yo nkuru bandanye ukurikiranira hagufi hama amakuru yacu yo hanyuma uraza kutubwira ibindi
urakoze cyane diana tukiri mu gihugu c'u rwanda mu mpera zino ndwi departema ya leta z'ubumwe za amerika yarasohoye icegeranyo cerekana uko iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu kifashe muri ico gihugu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda eric bagira ubusa yacishijemwo amaso aratubwira bimwe mu birimwo mu bikorwa by'ingenzi iyi raporo ivuga ko byabangamiye uburenganzira bwa muntu birimo ubwicanyi bwa hato na hato kuburirwa irengero ku mpamvu za politiki bikozwe n'inzego z'umutekano iyicarubozo n'ibikorwa by'ubugome ibitari ibya kimuntu n'ibindi yita ko ari iby'urukozasoni byakozwe n'inzego z'umutekano iki cyegeranyo kiravuga ko bagiye bafungirwa mu magereza no mu bigo by'inzererezi mu buryo bubi kikagaruka ku itabwa muri yombi rya hato na hato bikozwe n'inzego z'umutekano zititaye ku mategeko kikavuga abarenze iminsi y'igifungo cy'agateganyo iteganywa mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi ihonyanga ry'ubwigenge bwa muntu n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bwo guterana kwishyira hamwe uburyo habaho imipaka ntarengwa ku bwisanzure bw'itangazamakuru n'imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta imipaka ku bwisanzure mu kwitabira ibikorwa bya politiki ndetse no kugira ubushobozi mu kuba hari uwahindura umurongo wa leta ku kijyanye n'amatora aboneye itotezwa itabwa muri yombi no kwibasirwa kw'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi abagombye gukora ubuvugizi ku burenganzira bwa muntu icuruzwa ry'abantu n'imipaka idasanzwe ku burenganzira bw'umurimo n'ibindi incamake y'iki cyegeranyo cya departoma ya leta zunze ubumwe za amerika ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi isoza ivuga ko guverinoma yateye intambwe mu gukurikirana cyangwa guhana abayobozi babigizemo uruhare barimo abo mu nzego z'umutekano gusa ko umuco wo kudahana bamwe mu bayobozi b'abasivile na bamwe mu nzego z'umutekano wukiri ikibazo ingingo ku yindi iki cyegeranyo cya departoma ya leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko raporo nyinshi zagaragaje uburyo leta yagize ubwicanyi bwinshi bihabanye n'amategeko kigaragaza ko mu kwezi kwa karindwi umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch watangaje raporo igaragaza ko abantu mirongo itatu na barindwi bishwe n'igipolisi n'izindi nzego z'umutekano mu burengerazuba bw'u rwanda hagati ya bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi bazira ibyaha bito bito birimo ubujura bw'ibitoki uburobyi butemewe n'amategeko abambukiranya imipaka binyuranije n'amategeko human rights watch ikavuga ko ubwicanyi nk'ubu no kurigiswa kwa bamwe bigamije kubiba ubwoba mu bantu mu ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko no guca intege abarwanya gahunda za leta n'icyegeranyo ariko bwana johnson businge minisitiri w'ubutabera w'u rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yatangaje ko cyuzuyemo ibinyoma ku cyo kuburirwa irengero rya hato na hato departoma ya leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko hari ibyegeranyo byinshi bigaragaza ko hari ababurirwa irengero bigizwemo uruhare na leta iravuga ko ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri madame violette w'amahoro ufite ubwenegihugu bubiri bw'u rwanda n'ubw'ubwongereza kandi utunzwe n'umugabo wo mu ihuriro rnc ryo muri diaspora ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yaburiwe irengero ubwo yari aje gushyingura umuvandimwe we icyo gihe ngo leta yanze kwemera ko ari we yari imufite mu gihe cy'ibyumweru bitatu nyumiza kugaragaza ko imukurikiranyeho ibyaha by'ubugambanyi haravugwamo kandi bwana teofile ntirutwa uhagarariye ishyaka fda y'inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritarandikwa rwafashwe n'igipolisi ndetse na bagenzi be bagera ku icyenda mu gihe abandi ngo bahise babonerwa ubwunganizi mu mategeko ntirutwa we ngo yari atazwi aho aherereye mu minsi cumi n'umunani kugeza igipolisi cyemeje ko aricyo kimufite ngo cyamukoreye iyicarubozo mu minsi itatu ahanga imiryango ikorera imbere mu gihugu yavuze ko leta yivanga mu mikorere yayo kandi ko nta bushobozi ifite bwo kubikoraho iperereza ku cyiyicarubozo departoma ya leta zunze ubumwe za amerika igaruka ku byegeranyo birimo icya human rights watch cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yagaragaje ko abagera ku ijana na bane bakoreye iyicarubozo mu bigo bya gisirikare abo ngo bakoreye ibikorwa by'ubugome birimo kubazirika ku mashanyarazi kubakubita bikabije n'ibindi bigamije ko bemera ibyaha no mu bigo by'inzererezi bya bigogwe mudende na tumba benshi muri bo nk'uko human rights watch bivuga ngo bagiye babibwira umucamanza kandi departoma ya leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko kugeza ubu nta n'umwe mu nzego z'umutekano urahanirwa ko yakoze iyicarubozo mu rwego rwa politiki iyi raporo iravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa uwo ari we wese washatse kunenga gahunda za leta inzego z'umutekano zamutaga muri yombi bakamushyiraho ibyaha birimo ibya jenoside aha kiragaruka kuri madame victoire ingabire perezida wa fda inkingi bwana deo mushayidi na dr teoneste niyitegeka bakomeje gufungirwa ibyo byaha hari kandi koroneli tom byabagamba wari ukuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu na generali frank rusagara muramu we mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bakatiwe umwe imyaka makumyabiri n'umwe undi makumyabiri ku byaha birimo ibyo gusebya ubutegetsi uru rubanza ngo rushingiye kuri politiki kuko hari abatangabuhamya batigeze bagera mu rukiko ngo babazwe nka kapiteni david kabuye ngo wafunguwe kuko yashinja aba basirikare banavugamo ifungwa ry'umunyapolitiki diane shima rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda bakavuga ko inkiko z'u rwanda zimuburanisha ku byaha by'inyandiko mpimbano no guteza imvururu muri rubanda abandi basanga bishingiye kuri politiki ku birebana n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'itangazamakuru departoma ya leta zunze ubumwe za amerika mu cyegeranyo cyayo iravuga ko leta yashyizeho imipaka ku buryo budasanzwe ititaye ku cyo amategeko ateganya ikavuga ko abanyamakuru bakunze kuvuga ko abategetsi babahata ibibazo bakabatera ubwoba rimwe na rimwe bagata muri yombi abanyamakuru bafite ibitekerezo byafatwa nk'ibinenga leta ku ngingo zikarishye kandi ngo rimwe na rimwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rmc rwaritabazwaga kandi ko bamwe mu banyamakuru mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuze ko rmc yatakaje ubwigenge bwayo nyuma y'uko uwari umuyobozi wayo bwana fred muvunya ahunze ngo hari abanyamakuru bavuze ko abayobozi ba rmc bashyirwaho ku bushake bwa leta ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali Eloge Eric akorerwa mu ngata na mugenzi we mu gihugu ca Kenya Eric Eloge Wirikaneza nawe atubwira ivyico cegeranyo ku Burundi iyo raporo yemeza ko abapolisi abashikiriza amanza n'abacamanza birengagiza amatohoza no kumviriza imanza zerekeye abategetsi bo muri leta hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD bagakora amabi atacamira hagati y'umwaka wa 2015 n'ihumbi 2016 abanditse ico cegeranyo bavuga ko habaye ubugizi bwa nabi igihe imigwi yitwaje ibigwanisho yatana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano iyo migwi yagirizwa kuba yaragize ibitero n'imitego bigamije kwica abategetsi bo muri leta bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD akarorero gatangwa na kawiri nyamitwe umujyanama mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya perezida nkurunziza yahatswe kwicwa n'abantu bataramenyekana mu kwezi kwa cumi na rimwe mu bibiri na cumi na gatandatu umwe mu bamucungera ubuzima ahasiga agatwe hamwe na emmanuel niyo nkuru yari umushikiranganji w'ibidukikije yiciwe imbere y'inzu yiwe ku itariki ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ico cegeranyo kandi kivuga ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano bishwe na bagenzi babo muri ivyo bitero bimenyeshwa ko n'abasivile bahasize ubuzima ku rundi ruhande urwaruka rw'imbonerakure bamwe mu bapolisi n'abasirikare n'abakozi b'iperereza bagirizwa guhohotera kunyuruza no kwica abantu hamwe no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu honyene ico cegeranyo cemeza ko igisata ca onu kijejwe amateka ya muntu caharuye abantu barenga amajana ane bishwe nayo umugwi wa onu wari ujeje gutohoza ku vyaha vyabaye mu burundi kuva muri uwo mwaka nyene n'ubwo utemerewe kwinjira mu gihugu hagati umenyesha ko waronse ivyabona amajana atanu vyawubwiye ko abantu benshi bishwe n'abagize inzego z'umutekano bamwe batabwa mu ruzi rusizi rwisuka muri tanganyika babanje guhohoterwa bikabije ibiro vya leta ya amerika bijejwe demokarasi hagati y'akazi na muntu n'akazi bivuga ko gushika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hatewe n'umubiri buri amagerenade mirongo irindwi n'atanu mu gihugu cose ariko bisigura ko akenshi bene kugira ivyo bitero n'intumbero yabo bigoye kumenya nk'uko vyagenze ku itariki ya cenda ukwezi kw'indwi aho abantu bari bakoraniye mu kirabo mu kayanza muri aruko bw'uburundi igitero ca gerenade cahitanye umunani muri bo gikomeretsa abarenga mirongo itanu mu mwaka uheze kandi ivyo biro bimenyesha ko n'imiburiburi abantu mirongo umunani n'umunani banyurujwe baburwa irengero ico gisata gisigura ko abanyurujwe ahanini abatavuga rumwe n'ubutegetsi abo mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abahoze mu gisirikare ca kera imbere y'uko inzego z'umutekano zicangwa n'abasirikare ba leta na bamwe mu bahoze mu migwi yayigwanya congera ko ko abanyurujwe akatari gake babanje kugirwako iterabwoba mu banyurujwe hataramenyekana irengero ryabo haravugwamwo mugwiza atunga buskantasano uwitwa leopold habarugira n'umumenyeshamakuru jean bigirimana iruhande yabo ico gisata kivuga ko indongozi za FNL ziyoboka Agathon Rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka zemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe bafunzwe n'inzego z'umutekano baranahohoterwa ivyo biro bimenyesha ko Burundi butanga abasirikare mu kugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia na Central Africa ariko ko bamwe muri bo bagirijwe amabi harimo gufata abakenyezi ku nguvu gusa biragaruka bikemeza ko bimwe mu birego vyatanzwe mu mwaka wa 2016 atashingiro vyari bifise nubwo amategeko y'u Burundi abuza gufata abantu ataco bazira abakoze ico cegeranyo bemeza ko abantu batari bake harimo abayoboke ba Rwasa bahagaritswe amategeko ahonyanzwe bikekwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho abanyororo ba politike mu Burundi baharurwa mu majana atanu arenga ico cegeranyo kivuga ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kugira amanama no gushikiriza ivyiyumviro bwasubiye inyuma cane kuva mu mwaka wa 2015 uturorero dutangwa ni utw'ingingo ya sense yo kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi amwe mu maradiyo yaturiwe mu 2015 hamwe no kuburabuza bimwe mu binyamakuru bikorera ku rugangurukana bumenyi harimwo na kimwe gishikiye leta vyiyongera ku gufuta amashyirahamwe yigenga agera kuri atanu mu 2016 yagizwe gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashyirahamwe mpuzamakungu bivugwa ko atoroherejwe kuko itegeko rishasha riyasaba gutanga igice c'amafaranga yayo mu banki nkuru y'igihugu no kwisunga ibitigiri vy'amoko mu gutanga akazi ku minsi ya gatandatu naho bivugwa ko abategetsi bategeka abantu kuja mu bikorwa rusange ku gahato kandi ko amayira hari igihe yugarwa mu kiringo kirenga amasaha abiri yose nubwo biri uko uburundi buvugwa ko bwagumye bwakira impunzi zigizwe ahanini n'abakongomani ku vyerekeye amatora ya kamarampaka yimirije ibiro vya amerika bijejwe atakazi na muntu bivuga ko kuva perezida nkunziza ayatangaje mu mpera z'umwaka uheze indongozi zitari nke zo muri cndfdd zashikirije amajambo y'iterabwoba ahamagarira gutoteza abazotora oya eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
ijwi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uno ni wa mwanya naho duha abanyedini mugenzi wacu diane ndonsara twakira abatumire bari kumwe hama tubwire n'ivyo uno munsi bagiye kuyagako Elhash Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu akaba ari no mu gisata kijejwe indero turabaramukije ndabaramukije n'amusana wa turi kumwe n'abasana batumviriza ego mena mwebwe Alain Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira urwaruka ku bibazo bihanamiye urwaruka ahanini ibijyanye n'ubutinyanka mwishirahamwe gita iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode na mwebwe turabaramukije turabaramukije cyane turamutse n'abatwumviriza na mwebwe icu Burundi Immaculée eh, mutanga inyigisho eh, zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza muri Eklezia Katolika na mwebwe nyene mukaba muri mu gisata mukaba murongoye n'ishure eh, mu bushikiranganje bw'indero na mwebwe turabaramukije ndabaramukije amahoro y'imana kandi ndamutsa n'abariko baratwumviriza bose ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya amerika aho tuza kuvuga ku ntererano y'indongozi z'amadini n'amasengero ku bijanye no kubungabunga amagara y'abo barongoye ego ariko hanini tugashimikira ku bijanye n'ubutinyanka ku bigeme alain joseph mwebwe muvuga ko mu mw'ishirahamwe ryanyu harimo igisata kijejwe kuvugira ibibazo bihanamiye urwaruka na cane cane ivyo vy'ubutinyanka mwoducira ku mayange ni ibihe bibazo nyamukuru biri eh, kuri abo bigeme mu bijyanye n'ubutinyanka mu ishyirahamwe sakode kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twaratanguje umugambi ujanye no kwigisha ndetse no gukangurira abigeme n'abakenyezi ku gihe cy'ubutinyanka none rero igihe twatangura umugambi twarabanje turagira icigwa c'imbanze none rero ico cigwa nico caduhaye ivyiyumviro bimwe n'ibindi turabona ko mu gihe c'u- mu gihugu c'u Burundi ubutinyanka ni ikintu kitavugwa ego ntabaciriyemo ni kuvuga u- ukuba bitavugwa harimwo ingaruka mbi kuba bitavugwa ubwa mbere umwigeme ashitse eh, muri ico gihe c'ubutinyanka abishika atabizi kuko ntiyabibariwe nk'akarorero eh, tuca tuja kur- kurondera ibikoresho akoresha ivyo navyo rero mu kubirondera ashobora kurondera ibimwononera ubuzima agakoresha ibitari vyo ariho muri ico cigwa twebwe batubwiye ivyo bakoresha aho wasanga hariho abakoresha ibitambara ibitenge vyaheze abavyeyi batagikoresha hariho abakoresha ivyatsi hariho abakoresha imitoto babanza kurabika mu mazi irya mitoto batekeramo ubuswagira ubona ko ibanza kurabika kugira ngo yorohe Hariho- Ba- hari ico barabihingura ivyo vyatsi niyo mitoto oya urumva ko muravuga babanza kubi- kuyirabika kugira ngo yorohe ishobore kuzingika neza nticikagurika ubona ko umutoto uki- ukimeze neza uwuzinze uca uvunika ariko ni ikintu kinyerera nayo kiranyerera kirafata amaraso.
muga ki- nibyo bakoresha U- ingene babikoresha babikoresha eh, jewe nubaza ko ntabishobora kubisigura neza kuko bambwiye ivyo bakoresha hariho eh, mu karere k'imbo eh, hariho abatubwiye vy'ukuri kandi bibabaje aho wasanga umwana w'umwigeme afata ishesheti zirya ba- abantu b'abagabo bambara kugira ngo bashe bambara n'ibirato ugasanga bashizemo umu- umusenyi agaca afata agashira mu- ku gihimba cy'uruntu gace kugira ngo atege ayo maraso akibwira yuko amaraso aje aca anyengetera muri wa musenyi murumva ko ico kintu si ikintu kiza eh, kibungabunga amagara Eh, yawe uwo mwana n'ivyo aba yibwiye wenyene yiyumviriye ko vyomufasha canke hari ahantu bababwiye baba kwizo nyigisho ivyo ni za nyigisho abana bakura mu bandi bana mu kiyago we nawe akaca yiyumvira ati reka je nanje nkora iki kuko umuvyeyi ntiyaronse akaryo ko kumubwira ico yokoresha vy'ukuri Ego.
ngira ngo m- mu- ego mwari mukibandanya E, kumbure ni ibyo hariho ndetse eh, abita ko ari abasirimu bafata eh, za mpapuro abantu bisukuza bavuye kugira umwanda mukuru le papier hygienique mu gifaransa ugasanga nizo ariko arazibiza hari rero n'abandi ataco bakoresha baca bahitamwo kuguma mu nzu eh, kugira ngo muri ico kiringo cose bari mu butinyanka bakakimara bi- bari mu nzu bavuga bati reka jewe ni- nze ndisukura noga bije nsubira nja koga umva ko atakindi gikorwa asubira gukora n'abandi rero bafata tujya tuzi two munsi canke iyi- aka- aka- akagerekeranya uduhuzu two munsi canke agafata akambara agahuzu two munsi agaca agira ko eh, n'ama- n'ibutura agaca agumuko ego murakoze kuri iyo ntererano ara reka duhe ijambo eh, umwe mu ndongozi z'amadini n'amasengero turi kumwe hano eh, LH haruna mwebwe ikibazo kinini ikiganiro hanini ki- gihagaze kuri mwebwe intererano yanyu mu kubungabunga amagara eh, y'abo murongoye kuri ibyo bibazo bariko baravuga mwebwe intererano ni ihe kugira ngo mufashe abo bigeme kubungabunga amagara yabo murakoze cyane rwose ubwa mbere naza gushimira mugenzi wanjye ale kuko nsanze uko umuntu abyibaza harimo ibibazo byinshi atari ko umuntu yari abizi ariko ikintu gikuru ni giki ikintu gikuru ni gihagaze ku nyigisho abenshi usanga bamara iminsi hagati y'itatu ni- ni- no gushika ku ndwi hari abashaka kumara indwi yose abo binyarutse ugasanga ni iminsi itatu muri iyo minsi rero umuntu ataronse inyigisho zikwiye bituma uwo mwana ari ku ntebe y'ishuri aca asiba ku ishuri bimuha mugenzi wanjye yari ariko aravuga kubera ko atateguye ingene akwiye kuvyakira ingene kubyifatamo akaca abona ko umengo ni igicibwa ari umuntu akwiye kwinyegeza akaca aguma anyegeye muhira umaze rero iminsi ibiri itatu mu ndwi nuva mu kwezi ku kwezi iminsi ibiri itatu utakaje ivyigwa bitari bike hari n'abashobora kumara indwi Eh, zibiri hari hari gutyo.
n'ushobora kumara nk'indwi hari nabo usanga bi- bigora hajyamo n'indwara byumvikana ko n'abaganga bakwiye ku- ku- guheza ba- bakagira icyo bafasha muga urumva mwana naho umaze iyo minsi itatu ku ku kwezi mu minsi mirongo iratu yoza kuba uri kuriga iyo minsi ni myinshi cyane rwose uba utakaje kuko mu bijyanye n'ubumenyi tuvuga tuti ucerewe iminota itanu yonyine gusa ku munsi abacera umwanya munini cyane rwose ku mpera y'umwaka bacera ibintu byinshi Ego.
byumvikane ko uri abo bana bajya mu ishuri bazagahomba ibintu byinshi ego tutabaciriyemwo eh, umupfasoni immaculée asanzwe yarongoye nawe nyene ishure eh, lycée municipale ya kinama kuri izo ngorana lh haruna ahejeje kuvuga yuko basiba ku ishuri cane nk'ubu umunyeshuri yasivye ku ishuri gutyo mwebwe aje mumwakira gute muvugana gute kenshi biratugora kumenya ingorane umwana afise kuko dufate nk'ubu bimushikiye ari ku ishuri arashobora kuza agasaba uruje ati jewe ndagwaye mugabo wamaze atugwaye gute ubabara gute agatinya kukubwira kenshi iyo ugize imana mu gahwana uri nk'umurezi w'umukobwa cyangwa umugore urashobora kumuraba mu maso ukaraba ingene ariko arifata kuko kenshi bazi bafise amasonisoni ukamengo yamenje ukamengo ni ibintu yononye wenyene ubwiwe ukamengo vyamuvuyeko hanyuma iyo usanzwe ubizi waramaze kuvyumva nawe ugororokewe no kuvuga ibijanye n'irondoka ibijanye n'ibitsina uraheza ukamubaza ukamwitondera neza ukamubaza kandi kenshi baratubwira hanyuma ico duca dukora kuko twe tugira imana kw'ishuri iwacu nta bihano mubaha basivye nico kimwe kuko umunyeshuri asivye tumubaza icamusibije abuze ati nari ingwaye tuti tuzanira urupapuro wivurijeko urumva muri ico gihe ntaba yagiye kwa muganga hari n'igihe n'umuvyeyi we ataba abizi iminsi yahera twaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi umuvyeyi wamuhamagara akubwira ati jewe ntavyo nzi namusize muhira mu gatondo ngiye ku mirimo nzi ngo aragiye kw'ishure mugabo sinigeze menya ko yasivye mu gihe iyo shuri irimo abahungu n'abigeme kuko hariho n'amashuri usanga yigamo abigeme gusa canke yigamo aba- aba- abahungu gusa mugabo navyo nyene ntugire ni vyiza cane kubona ufise amashuri yigamo abahungu gusa n'amashuri yigamo abigeme gusa iyo batamenyeranye kuba babonana iyo bagiye guhura ntamusanga aza ko ingorane ara mwebwe mu- muho muterera iki mw'ishirahamwe ryanyu kuko twumvise ko abigeme bafise ibibazo vy'ivyo bakoresha kandi arivyo ntandaro nyamukuru yo kutaja kw'ishure no kutaba eh, bagukiwe bibatwara no mu zindi ngeso zitari nziza muri ca cigwa twagira twaciye twimvira udutambara utwo dutambara rero nashimye cane aruna yavuze ati eh, bamenye yuko ari agateka ari ingabire imana yabahaye tubwire rero imvugo yacu muri sakode niyi ubutinyanka si ingwara ubutinyanka si umuvumo ubutinyanka ni agateka imana yahaye umwana w'umwigeme ni agateka imana yahaye kiriya mukenyezi wese Eh, ivyo tumenyereye ku kwezi bavuga yuko ba- baba bakeneye im- ibihumbi bibiri ego mwebwe rero namwe mu none rero nivyo nagira ngo nshikeko umuntu yumva ko afise amikoro novuga agereranye akoresha kotegisi y'ibihumbi bibiri niyo ntoyi novuga ko hari za bitanu hari n'iz'ibihumbi icumi E, niko uh, gushika ubu hariho twuma tugerageza kurondera eh, aba abagira neza badufasha kugira ngo abigeme bose baronke utwo dutambara bitabagoye ni ukuvuga ko bagurira abo bigeme tugurisha agapaki karimo udutambara dutanu eh, umwigeme ashobora gukoresha ari mu gihe cy'ubutinyanka kakagurwa amafaranga ibihumbi icumi ibihumbi icumi rero eh, twebwe iyo turiko turabwira niyo ngereranyo uravye ibikoresho kugira ngo umuntu agire isuku ukaraba n'amikoro y'abarundi uguze ibihumbi icumi uka- mu myaka mu myaka itatu canke irenga n'ibihumbi mirongo indwi na bibiri uba usanga ari amahera makeya mugabo n'ubu turacariko turagerageza kugira ngo ayo mahera tugerageze kuyagabanya kugira ngo dushobore guha benshi bashoboka Mm, insiguro mutanze zirumvikana ara ariko ugerageje kuraba uwo mu- umwigeme eh, akoresha ivyo biba bibi eh, imitoto canke agakoresha uwo musenyi aba yatekeye uwo muntu ubwo arashoboye kuronka ibihumbi cumi nivyo ko bimufasha kumara igihe kinini ariko eh, burya kuronka amafaranga menshi umengo ni ikibazo kuruta ko wogenda uraronka make make ni nk'uwovuga ati inzu zoyibamwo imyaka myinshi cane ariko kugira ngo uyironke kubera isaha amahera menshi ukamengo guma upanga uza urariha ku kwezi ku kwezi mwebwe muvyumva gute ubwo ntimumva yuko mu majambo make tutagarutse kuri ibyo ariko aravuga yuko eh, abo bigeme ntimumva ko ari ikibazo cyo kugira ngo bashobore gushikira eh, iyo ntuze yavuze ati bariko barondera amashirahamwe ashobora kubafasha kugira basho- bashobore kubagurira twebwe ubwacu turabu- turata- turabutanga nk'uyu mwaka eh, twarihaye iki- igitigiri tuvuga tuti uyu mwaka ni buri buri abanyeshure ibihumbi cumuna- ibihumbi cumi n'umunani batezwa kuronswa utwo dutambara nuvuga ko ni buri buri turaraba abanyeshure igihumbi bakenye kurusha abandi buri ntara ro- tukabaronsa ubwo butambara kuri gusa mugabo tugarutse kuri ayo mikoro nk'uko nk'akariro wari utanze k'inzu eh, sinibaza ko abantu benshi bafata yovuga ati ndonse amahera vyoba vyiza ngumye ndayakoresha mu gupanga hako nubaka inzu boshobora kuronka ibikoresho vyozimbuka gusumba vyoba vyiza gusumba kuko uriko uraraba wa mwana yahora nk'uko yari yabivuze akaja mu, mu, mu mico itari kugira arondera ibihumbi bibiri hageze ko arondera ibihumbi icumi birumvikane yuko ya mico azoca ayiguze na kabiri cana gatatu kugira ngo ico kintu ashobore kukironka mugaza imodoka eh, tumenye ziva i Dubai z'abayapani n'abandi ugasanga imo- miliyoni zibiri zibiri n'inusu umuntu ashaka kw'imodoka usanga ari benshi ariko aronka uburyo bwo kwiyunguruza muga yayindi nawe igura miliyoni mirongo umunani urumva ba- bashaka kwishikira si benshi niho rero nashaka kugaruka no ngaho eh, kugira ngo uriya miliyoni mirongo inani uvuga ko ni kimwe muri bibiri uriba canke ukaba wabitse imyaka myinshi mwari muri iyo myaka ukiri kurabika nawe kugira ngo uze kuba wahashitse nuko ari intego nibaze ko navuga nti kuri ibyo bikoresho byari by'ingirakamaro ashobora gukoresha imyaka myinshi boraba ingene bashobora kuronka abagira neza babafasha kugira ngo ubwo buryo bushobore kuboneka kubikoresha tugarukiza hano ngira ikiganiro ku bw'umwanya kumbure hari ibindi bibazo dushobora kuzogarukako sheha nankundu wiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu burundi turabakengurukiye ko mwitabye ubutumire ndabakenguruke nanje hici burundi immaculée muri mu batanga inyigisho zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza muri ekereziya katolika turabakenguruki ndabakengurukiye namwe alain joseph hatungimana mujejwe kuvugira urwaruka ku bibazo biruhanamiye na cyane cyane ahanini ku bijyanye n'ubutinyanka mu ishyirahamwe ryitaho iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza ku rwaruka sakode namwe turabakenguruki ego nanjye ndabakengurukiye nizera ko mu mashengero cyane cyane ekereziya katolika ndetse n'idini ry'abayisilamu bagiye gufata iyindi intumbero kuko mwumva ko ikibazo cy'igihe cy'ubutinyanka ni ikibazo gikomeye cyane ego me twari ko turavuga ku ntererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu kubungabunga amagara y'abo barongoye ahanini tukaba twashimikiye ku bijyanye n'ubutinyanka ku bigeme diane ndonse nayo ndakiremesheje ndabakengurukiye urakoze diane ndonse namwe bwe mwari ko muratwumviriza mururanirwe inshuti bakunzi diane na hazo na inosa kimenyi mwari kumwe tuzongereje nk'aho twahereye